dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washingitoni muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu erike bagira ubusa uri i kigali erike mikoro ni yawe urakoze cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo yacu iragaruka ku ngingo yo gufungura imipaka yo ku butaka ku rwanda n'abaturanyi ku itariki ya karindwi z'uku kwezi kwa gatatu nibwo iyo mipaka yafunguwe muri iyo mipaka nabibutsa nk'umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda umupaka wa cyanika nawo uhuza u rwanda na uganda mu gice cy'amajyaruguru umupaka wa kagitumba uhuza u rwanda na uganda ku burasirazuba umupaka wa gasenyi nemba nawo uhuza u rwanda n'uburundi mu burasirazuba umupaka wa kanyaru uhuza u rwanda n'uburundi mu majyepfo n'umupaka wa ruhwa uhuza u rwanda n'uburundi mu burengerazuba iyo mipaka uhereye ku rwanda na uganda yari imaze imyaka igera kuri itatu ifunzwe kubw'impamvu za politiki ni mu gihe ku rwanda n'uburundi naho hari haciye imyaka igera muri irindwi imipaka itari nyabagendwa ku mpamvu za politiki u rwanda rwakunze gushinja uganda ko ihohotera abanyarwanda bajyayo no kuba indiri y'abashaka guhirika ubutegetsi bwarwo uburundi nabwo bwashinja u rwanda ko rwacumbikiye abashatse guhirika ubutegetsi bw'uwari perezida petero nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu u rwanda narwo rukikoma uburundi kuba indiri y'abarwanya ubutegetsi bwarwo nyuma y'ibiganiro u rwanda rwahisemo gufungura iyo mipaka ruhuriyeho n'abaturanyi muri iki kiganiro sindi njyenyine ndunganirwa na bagenzi banjye bari hirya no hino twumve uko iyo ngingo yo gufungura imipaka ihagaze ndabumvisha icyo impuguke mu by'ubukungu bavuga kuri iyi ngingo mbahaye ikaze dutangiranye na mugenzi wanjye asumuta kaboyi ahereye nyabugogo mu kigo mpuzamahanga abagenzi bategeramo ibinyabiziga kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri gare mpuzamahanga ya nyabugogo iri mu mujyi wa kigali abagenzi bajyaga mu bihugu bituranye n'u rwanda bari bazindutse abavuganye n'ijwi rya amerika bagaragazaga ko bari banyotewe n'uko imipaka ifungurwa nyuma y'imyaka yari ishize urujya n'uruza hagati y'ibihugu bituranye n'u rwanda rwarahagaze umunsi wa mbere wagaragayemo abagenzi berekeza muri uganda kurusha abajya mu bindi bihugu bituranye n'u rwanda kuri mikoro y'ijwi rya amerika abaturage bagaragaje impamvu bishimiye kugana i kampala njyewe ndabyishimiye ni byiza cyane tunayenda kampala tunayenda mombasa hanjye sinari nkiryaga firiti n'abana firiti yari yabaye abakire ariko ubu bagiye kuzana amavuta bakarangire ubuzima ni wane kuba bafunguye ubugande byabaye byiza kurushaho yaba twebwe dukorera hano akazi kacu kaba hano muri gare buri munsi iyo uzanye umugenzi hano kuri vorokano baguha magana atanu iyo umujyanye za tiriniti za modani za simba baguha amafaranga uretse n'ibyo kandi nawe urabizi ko ibiryo byinshi twabikoraga hakurya ubu litiro y'amavuta iri kugura ibihumbi bitatu ariko hari uruganda rwavaga ibugande bitaga mu kwana iyo rwabaga dufite amavuta yarwo hano mu rwanda wasangaga litiro ari igihumbi cy'atanu twishimiye uko kampala yafunguye wenda ibiribwa biragura make wenda nicyo kintu twifuza nubwo leta y'u rwanda yatangaje ko imipaka yose ihuza u rwanda n'ibihugu bituranye narwo ifunguye muri gare ya nyabugogo ntihagaragaye imodoka zerekeza mu gihugu cy'u burundi abaturage bati turabanza dushishoze imodoka z'i burundi buriya naho ziraza kuboneka nuko abantu bagifite ubwoba bakikandagira bataramenya ntabwo birasobanuka neza ariko nka nyuma y'icyumweru abantu bose baba bamenye ibyo ari byo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gatabazi jean marie vianney avuga ko u rwanda rwakoze ibyarwo ibindi bizakorwa n'ibyo bihugu icya mbere ni ukubanza kuvuga yuko icyemezo cyafashwe cyo gufungura imipaka cyafashwe na leta y'u rwanda kuvuga ngo abaturage baba bemerewe kuba basohoka mu gihugu bakajya muri ibyo bihugu duturanye ariko icyemezo cya leta y'u rwanda kigomba kujyanirana n'uko no muri ibyo bihugu nabo bafite ibyo basaba twebwe abanyarwanda tubemereye kuba basohoka mu gihugu ku mpamvu zinyuranye ari iz'ubucuruzi ari izo gusura ubwo twabisabye ko abaturage bashobora kwambuka ari tanzania ari burundi ari uganda nabo bagomba kugira icyo twakwita nka resiporosite ni ukuvuga ngo nabo baba bafite gahunda bafashe ku bijyanye n'urujya n'uruza hanyuma ku ruhande rwa burundi nabo umupaka ntabwo barafungura dutegereje icyiza kuvamo kugeza ubu abifuza gusohoka mu rwanda basabwa kuba barakingiwe inkingo eshatu bagasabwa urupapuro rw'inzira mu gihe abinjira mu gihugu bo nta byinshi basabwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima muganga mpunga tarisisi yabisobanuye icyo dusaba rero nabo ni kimwe dusaba n'abandi ni ukuvuga ngo abikingije biba ari akarusho ariko atekinjije ashobora gukoresha tesite rapidi tesite kugira ngo nawe tubone ko ari muzima akinjira ariko iyo bageze mu gihugu n'ubundi tubongera tugafata rando muri ibi bipimo tugafata- dufata kugira ngo turebe ko ubwana bwaba buhagaze muri abantu baza tutishyuza twebwe dukora muri rwego rwo kus- kugira ngo dukurikirane turebe ko ukuza kw'abantu binjira mu gihugu bitazagira ingaruka mu kuzamura uruganda ibyo bipimo ntabwo byishyuzwa tubifatira abantu binjiye gusa kugira ngo turebe dukurikirane turebe ko nta ndwara irimo Asumta Kaboyi akimara kuganira na bamwe mu bari bagiye Uganda nanjye nabakiriye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda duhereye ku berekeje Uganda Jean Claude Gatege na mugenzi we Byiringiro Darimas Ah, ni ibyishimo bitarondoreka yaba ku baturage bo mu rwanda ndetse n'abaturage b'i bugande kuba tugiye kongera kandi guhahirana no kongera gusurana ku batari baherutse guhura nibwira ko icyo ari ikintu cy'ingenzi ku mpande zombi ah, cyane cyane ko banawufunguye hari ibihe bidasanzwe turimo aho ibiribwa n'ibicuruzwa muri rusanzwe bisa nk'aho byatumbagiye ku bw'impamvu zitaduturutseho Ah, nibwira ko iki cyaba kibaye umwanya mwiza n'icyanzu aho abantu baca kugira ngo bongere barebe ko n'ibi biciro bihanitse byakongera bigaca bugufi abaturage bakisanga bawufunguye ariko hari n'icyo mu- bamwe numvise mutumvikanaho kimwe mutavugaho kimwe cyo kuvuga ngo buri muntu yerekane ikizamini cyo ko yiki- yipimishije covid cumi n'icyenda pcr test ku bihumbi mirongo itatu Ah, navuga ko ayo ni amakuru asa nk'aho atunguye abari bari muri bisi ya mbere yambutse Ah, nk'uko dusanzwe tubizi yaba abaturage baturiye i rubavu bifuza kujya i goma cyangwa abaturiye i rusizi bifuza kujya i bukavu iyo bagiye gukoresha tesite bakoresha iyo bita tesite rapide bishyura ibihumbi bitanu ntibibaremerere bakambuka nibwira ko iyo pcr ubundi ikoreshwa n'abaturage bagiye mu mahanga bakoresheje ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i kanombe niho bakoresha iyo tesite ya PCR. Ku bw'ibyo numva ubuyobozi nibwo bubereho abaturage nibwira ko ku kabazo bari bugakemure bakoresheje ubushishozi n'ububasha bafite.
Eh, mbere y'uko bafunguye umupaka nakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka mvana ibintu kampala mbizana mu rwanda aka kanya rero nkaba nicaye nkatekereza ntiwasubira uganda akajya kureba aho ibintu byari bigeze ibiciro niba ariko bikimeze cyangwa se byarahindutse umuntu akaba yakongera gukora bizinesi yambukiranya imipaka ni icyo ngicyo rero gitumye nambuka ngiye uganda ariko ngeze ahangaha nahasanze imbogamizi twasanze rwose mbere twagendaga twisanga ariko hano harimo agakoroza ukuntu k'ibijyanye ngo na tesite kovide ihenze ubwo twari tuyimenyereye ku bihumbi bitanu magana atanu twambukiranya imipaka tuva mu rwanda tujya muri kongo hano twagenda dusanga batubwira ko ari mirongo itatu na bitanu ubwo rero ibyo ngibyo byabereye imbogamizi abantu benshi cyane ubwo twari turi kumwe muri base ya volukano bamwe rwose bicaye banatuje biteguye gusubira i kigali kuko basanze ubushobozi bwo kuba bakomeza kampala bidashoboka bitewe n'igiciro cy'amafaranga basizeho y'ibizamini bya tesite kovide ko ubwawe wumva byagendeye uburyo numva ba- bashaka ukuntu niba bo koko bemera ko abaturage b'abanyarwanda ari ababo kandi babakunda bagashaka ukuntu bavugana n'inzego zibishinzwe z'ubuzima ari iza uganda ari n'iz'u rwanda bakagira ukuntu borohereza abaturage hanyuma abaturage bakongera bakajyana bakagenda uko byari bisanzwe bakagerageza kubacaginga amafaranga make ku icyo gipimo cya tesite kovide ku rundi ruhande hari abanyamahanga ijwi rya Amerika yabonye bagowe no kwambuka imipaka kubera ikiguzi cyo kwipimisha icyorezo covid 19 Mahoro na Viviani ni abanyayugandakazi twebwe ejo twagiye kampu kigali turavuga tugiye kampala ejo tuzakoresha basi baratubwira nyine ni ugukora rapidi tesiti niyo twakoze mwiyishyura angahe rapidi tesiti ni ibihumbi bitanu none twageze ku mupaka barimo kutubwira kubera ko tweba turi abagande batubwiye ngo twishyure 50 dollars tukore pcr test ngo results ziraza gusohoka nyuma y'isaha ibyo bintu bibaho nta mafaranga dufite turabigenza ute ntago nzi njyewe ubu ngubu ndicara hano sinzi ikintu bari bunkore kuko nta mafaranga mfite wari ugiye hehe narinjiye kampala hanyuma wowe natwe ejo- kuwa gatandatu twagiye kubaza tumaze kumva amakuru y'uko imipaka igiye gufungurwa ku wa mbere noneho tu- njyayo kuwa gatandatu gukomfaminga ni iki gikenewe kugira ngo umuntu azashobore guca ku mipaka batubwiye icyangombwa cy'inzira like indangamuntu cyangwa pasipoti na n'inkingo za, za vaccine inkingo za, za covid numvaga ko ibyangombwa byose mbyujuje nta kindi twasabwaga rero kugera ahangaha batubwira ngo twishyure ibihumbi mirongo ingahe mirongo itanu by'amanyarwanda kugira ngo tubashe kwinjira mu gihugu cya uganda ndumva ari ikibazo gikomeye kugira ngo ayo mafaranga aboneke ntayo dufite kugeza ubu ngubu inzego zishinzwe kubafasha ziri kubabwira iki nta n'umwe turavugana nabo ariko nyine sorushoni ni ukwicara hafi y'ibyanga buriya tugomba gusubira i kigali abaturiye umupaka wa gatuna nabo bari babukereye ariko ikiguzi cyo kwipimisha kibabera ikibuza duhereye kuri aba babyeyi muri abanyamakuru ndababona mwaramutse neza mwaramutse yego none se muje kutureba kandi twe twumvaga ibi neza neza twari dufite twumvise radiyo bavuga neza ngo imipaka ya- irakinguye noneho nta kubeshya yego none turakarabye turamanutse tugeze muri duwani ba migarasiyo nangwa bari badufashe neza ntabwo batubwiye nabi baratwemerera ko nitujya kwipimisha kovide turi buteze tukagenda tugeze kuri kovide dusanga ngo ni ibihumbi mirongo itatu twumvishe ibihumbi mirongo itatu koko abaturage ba uko turi kurengana biratubabaje dusubiye inyuma njye nkanjye nari mpamagajwe na mubyara wanjye uri hariya umukecuru wanjye niyo yari yaraye noneho mu gitondo baramuherekeza bamwicaza ku cyambu hariya kuri mani zirande niho yari yicaye ndamanutse ngize ngo ngiye guhura nawe muzane mpageze barambwira ngo ni mirongo itatu ndamupepeye rwose asubiyeyo nanjye ndagarutse agahinda nako kunyitse nta bundi buryo bwashobokaga kumusuhuza none se ko ntarengaga bariyeri ya kabiri nari kumusuhuza gutya turapeperanye asubirayo nanjye ndagaruka iyo mubwira abaturage rwose ko imipaka yakinguye ubu nitunyura igishanga murongera muturasagura maze turinyurira igishanga byibuze natwe ntitugoye leta pe ntibatubabarire nk'abaturage bareke gushyira ku giciro kiremereye batubwize ukuri ngo umuturage azajya yishyura bitanu abasirimukise bagenda na- n'ibyo mirongo itatu tubyumve neza ariko bireke kutugora twari twaraye twishimye ariko duhuye n'ikibazo ariko se iyi mipaka ubundi kuba yari ifunze byabahombeje iki
byaraduhumbije twarahumbye byinshi njyewe ndababwiza ukuri hano murabona ni gatuna ya gatuna ariko umujyi wabaga gatuna ya uganda kuva tu- dukura tugira ubuhe n'aba mbese duhahira mu buganda ari wo mujyi twisanzuyemo nk'uko wumva ngo bagiye ibyumba bagiye i kigali natwe umujyi wacu wari i gatuna ubwo rero kuba barafunze n'ubundi ariho twahahiraga ariho twumvaga twisanzuye ariho tu- tugize ubu umujyi wacu n'uyu wa gatuna ya- yacu twicayemo izi saha ibyo duhaha n'ubundi twabihahaga tugakora imyaka i- itatu yari irangiye tumenyereye ariko nanone byahenze umuturage uri kumva ngo ikiro cy'isukari kigeze ku bihumbi bibiri nayo itari kuboneka uhuye n'abanyamakuru bibaye ngombwa ko ubatuma dutuma ni ukuri mudukorera ubuvugizi mudukorera ubuvugizi batu- bagira ibyo badudohorera batudohorere byaducanze nk'abaturage muri wowe umupaka ufunguye mu magambo bimeze bite ni ukuri ufunguye mu magambo none se ubu mpepeye umubyeyi wanjye gutya tudakoranye mu ntoki ubwo si mu magambo koko ubushize ngo mwaraye mu- bimeze bite twaraye tubyina uwo mupaka bawufunguye tugiye kongera guhura n'inshuti n'abavandimwe bose birangira bavuze ngo umuntu atava aho ari none se indi mipaka ko babikuyeho ko ari nabihari i rusizi nabyo hehe nabyo hehe nabyo ayo mafaranga ari ku mupaka wacu urumva ibyo bintu biri hano ku mupaka wacu batubabariye kuko natwe bakareka tukagenda nk'abandi bose umva ikibazo ntituri kuvuga ngo turi kujya kuzanayo ngo ngo hari ibyo twabuze ngo twabuze agahunga twabuze ibishyimbo twabuze iki turabifite Ni twebwe dushaka ngo tujye kureba ababyeyi inshuti abavandimwe bakuru bacu kuko niyo bari twongere tubonane amaso ku yandi None- ba mama wacu niyo bari byaba byiza murabakumbuye cyane cyane ari- ariko tekereza imyaka itatu imyaka itatu ufite umuvandimwe wawe mutabonana mutavugana si ikibazo none ubwo amahigo twari tuyagize bavuze ngo barakinguye ariko si ubu koko kuri uyu mudara wanjye hari ibihumbi bingahe ubu se nakuramo nkajyayo ejo nkagaruka nkasubira ku mudara ubwo nataha nkajya guhinga Eh? leta ubwo yari yabipanze babiteguye ntibatureke tujye gusabana nabo jean bosco sindambiwe nawe wo mu karere ka gicumbi yatewe ishavu no kutambuka kandi yari yaraye amajoro yiteze kugenderana n'abaturanyi ngewe rero nari nishimye nishimiye yuko umubano wacu n- n'igihugu cya uganda ubu twafunguye imipaka ariko mu- mu- mu buryo buhari burgoranye ku muntu nk'ubu ibihumbi mirongo itatu kubica umuntu agiye gusura umuntu hano hakurya ni amafaranga menshi cyane ibihumbi mirongo itatu mukatuvugana nk'abanyarwanda ko iki kintu kiratubangamiye nk'ubu ngewe bakimara kuba ko bafunga umupaka ngewe mu rugo ni ku gaseke muri gicumbi navuze ngiye ku mupaka ngiye kureba ko nanjye nakambuka njye i bugande ndebe urujya n'uruza bavuze ariko kuvuga ngo urabanza wipimishe utange ibihumbi mirongo itatu rwose aya mafaranga ni maremare mu magambo make icyo wari ukumbuye uganda ni iki ikintu nari nkumbuye uganda hariho abavandimwe bacu hariho bashiki bacu baba barashatseyo ibihumbi mirongo itatu iyo bitanze hari harimo itike ikujyana uganda ikazana kugarura iwanyu ni amafaranga maremare urumva ko icyo kintu kiragoranye uwagushyira hagati y'abantu babiri uwa uganda n'uw'u rwanda wumva wagomba kubwira amarangamutima yawe wamubwira iki ngewe banshyize hagati ya perezida wa uganda n'uwacu nabasaba yuko batworohereza kuri iki gipimo ni kirekire cy'aya mafaranga aya mafaranga rero ibihumbi mirongo itatu nagumaho hazagenda waba ugiye muri bizinesi yo kurangura ko rubanda rugufi ntiruzabasha kwambuka umupaka niba uhuje amahanga niba ubumbye imiryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agatima impembero wibaze nawe bambe ku mubano mu bantu ku mubano mu bantu
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'amerika turarebera hamwe ingingo yo gufungura imipaka yo ku butaka ku rwanda n'abaturanyi kuri mikoro murumva eha bagira ubusa i kigali mu rwanda reka noneho nsabe mugenzi wanjye Pierre Claver niyo nkuru ijwi ry'amerika ryari ryohereje ku mupaka wa gasenyi nemba uhuza u rwanda n'uburundi mu burasirazuba ababwira uko byari byifashe ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura u rwanda n'uburundi nta ruja n'uruza ruhari naho ku ruhande rw'u rwanda leta yatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere imipaka yose yuguruwe icyabitumye ni uko uburundi nabwo butarafata ingingo nk'iyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu yakuriye inkoni ku gishitsi abahora bibaza ko no ku ruhande rw'uburundi hazoba huguruwe ni itangazo albert nshingiro yacishije ku iradiyo y'igihugu icyo mumenya ni uko igihugu cyose gifite ingene cyitunganya icyo gihugu kibanyi cyafashe ingingo zo kugurura ni byiza mugabo na twebwe ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzobimenyesha mwigara amenyesha amakuru hamwe n'abarundi ugira babimenye mugabo gushika kuri amasaha iyo ngingo ntirafatwa ivyo vyatumye ku mupaka wa gasenyi nemba igipolisi c'uburundi kijejwe abinjira n'abasohoka kibuza umuntu wese yifuza guca kuri uwo mupaka yaba umunyarwanda atahutse ava mu burundi canke umurundi asubiye mu gihugu ciwe c'amavukiro nta n'umwe yari yemerewe kurengana nk'uko twavyiboneye kuri uyu wa mbere akarorero n'uyu musore w'umurundi yaratashe agarukira ku mupaka abaricana kuba niteguwe no mu rugo bumugoboye burundi niho baba nicyo kintu cya mbere kimbabaje kuko nabo bari bazi ko ndi bugende ndi bugere mu rugo uyu munsi barambwiye ngo ntabwo ibyo ukunda ni ugutegereza ngo mwumva ko ubundi ngufunguye ngo nabone ngo ntabwo wafunguye
kuri uwo mupaka uri mu karere ka bugesera mu rwanda no muri komine busoni mu gice cy'uburundi hari n'abandi bari barindiriye kubukura mu cibo iyo iyo mipaka yugururwa abo bagwiriyemo abunguruza abantu ku mamoto n'abapakurura imizigo twabasanze babuze ayo bacira n'ayo bamira hari nzanye umugenzi hano ntegereje ko yambuka ajya i burundi ni umurundi wari utashye nahise ko ngiye gukora mu kibo none ndabona biriho bagenda byangana twumvise ko bafunguye twaba twaje kureba dufite n'abavandimwe hakurya bavuze ngo turabonana twaba twaje kubategereza ngo tuganire none ndabona bitari gukunda uburundi bwasiguye ko ikibazo c'indyane za politike catumye bwugara amagira kitarava mu nzira albert shingiro yavuze ko ibiganiro kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti bigeze kure nk'uko mubizi turiko tugerageza kuvugana n'icyo gihugu cy'u rwanda kugira ngo imigenderanire yatosekaye kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishobore kunaguka igende neza nk'uko mubizi igihugu kibanyi ntawe ucitorera ntabwo umuntu atitorera umubyeyi kizopamaho kuko rero turakorana kugira turabe ko imigenderanire yose kugenda neza muri icyo gihe rero twibaza yuko ibi biganiro dufitaniye n'u rwanda biriko bigenda neza biteye kure mugabo nababwira ko bitarahera burundu n'ibyahera rero mu minsi imbere tuzabibamenyesha hanyuma no mu gihe igihugu cyafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzabibamenyesha ndwiheze umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi yaragendeye mugenzi we w'u Rwanda kugira ngo babiganire ko Providence Umurungi ajejwe igisata c'ivyaha mpuzamakungu mu bushikiranganji bw'ubutungane mu Rwanda yarabwiye ijwi ry'Amerika ingingo yafashwe kuri ico kibazo nkoramutima inyuma y'iyo nama ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi ku kuba baragerageje guhirika ubutegetsi i Burundi muri bibiri na cumi na gatanu inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho nyuma yo kuva i gasenyi nemba reka tumanuke mu majyepfo y'u rwanda turabaza desire hatungimana uko yasanze ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'uburundi mu majyepfo ku mupaka w'u rwanda ku kanyaru uhanura urubibe n'uburundi imyiteguro biraboneka ko yari imaze igihe iri kwirakorwa kugira bafungure umupaka byose biri mu buryo aho gukaraba ku binjira n'abasohoka aho gupimira covid cumi n'icyenda eka n'umuganga yari ahari kugira bikenewe hakorwa ibipimo abakozi bo mu biro by'abinjira n'abasohoka bari ku kazi kugira batunganiriza ababitura uno mugabo yakora akazi ko kotsa inyama imipaka itarafungwa yabwiye ijwi rya amerika ko bafunguye yahageze kugira yishikire i burundi kuramutsa inshuti ziwe ariko ntiyashoboye gushika aho yipfuza kuko yasanze i burundi hafunze ariko arashima iyo ntambwe ya mbere maze gushika ku butaka bw'i Burundi nahise numva nishimye abarundi turishimana turavuga ati turaganira muri make turasabana turaganira kubwira ati byari bigoye turumva twanabaye n'abarokora binyweraga nk'agacupa dusangira ati natwe twabaye abarokore ku kabura nyine dusangira urumva ubuzima bwawe bwarahindutse ariko ubu twahise dusanga muri uwo mwanya nanone hari ikindi gihindutseho cyane abantu babaho hafi y'umupaka bizera ko kubona umupaka w'u rwanda ufungura n'uw'i burundi uzokurikira bagasubira kugira ubuzima bwiza iyo mipaka rero yari ifunze yatumye abantu baburana n'ababo uno mukenyezi avuka mu ntara ya kirundo akaba arongowe mu karere ka nyaruguru amenyesha ko kuva imipaka ifunze atarakubita ijisho abiyo basigaye i burundi yemeza ko afise agahinda kenshi amaze imyaka igera muri itanu ntabonana nabi wacu ariko nk'ubu imipaka ifunguwe nkaronka itike byangira neza cyane yuko najya gusura ababyeyi cyangwa n'abo bantanga nabo bakaza kunsura ni agahinda kenshi cyane ko ntamenya n'amakuru ko baba bagihari cyangwa iyo bapfuye umuntu aba afite agahinda akabura uko abigenza abarundi nabo bari bakwiye kwiyumviriza bagafungura kugira ngo abakumburanye bahoberane n'inshuti zari zaraheze hirya no hino hariho abafite abagabo bahari nabo baze mu rwanda basanga imiryango yabo natwe tubone uko tujya gusura inshuti na bakuru bacu nyuma yo kuva mu majyepfo reka twerekeze mu burengerazuba bw'u rwanda temisitokire mutijima ukorera ijwi rya amerika aho ngaho nawe aratubwira uko yasanze iyi ngingo yo gufungura umupaka wa ruhwa kuva icyemezo cy'ifungurwa ry'imipaka yo ku butaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu cyatangazwa kuwa gatanu ushize abanyarwanda baturiye umupaka wa Ruhwa bari bategerezanyije igishyika cyinshi kuri uyu wa mbere ugera bakambuka bajya muri iki gihugu gituranye gusa ku bageze aha ku mupaka bagize gutungurwa gukomeye basubijwe inyuma n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Ruhwa uhuza komini Rugombo ya Cibitoke mu Burundi n'akarere ka Rusizi mu Rwanda kuri bamwe wasangaga no kubyumva bibagoye twari twishimye ababyeyi twabyinnye twavugije impundu twongeye kugira agahinda cyane no kwibuka iminsi tuvuyemo badushubije inyuma turebye ko twari twihutiye kujyayo ko twari twumvise ko ikinguye twasanze umupaka udakinguye ahubwo mudufashe mutuvugire imbere mubabwira yuko ibyo bavuze twasanze bari kutubeshya uretse abanyarusizi batunguwe no gusubizwa inyuma bari bizeye kwambuka ku ruhande rwa rugombo mu burundi naho byari nk'uko abari bazindutse biteguye kurema isoko rya bugarama mu rwanda ntibyabashobokeye aba ni bamwe mu baganiriye n'isoko z'ijwi rya amerika ku ruhande rw'uburundi guhera ejo kwa mungu twaciye dufata udufaranga twari twaguranye mu ishyirahamwe tujya kurangura manderena hamwe na nimukari twisunze yuko umunsi twinjira mu rwanda dushyitse ngaha ahubwo twatangaye tuzigejeje hajya mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma timwe nta soni mugira timwebwe perezida hari ubwo aravugira ku iradiyo ko uburundi n'u rwanda bagenderanye mbere y'ubwo twumiyeho uyu mupaka wa ruha kandi ni nawo wari inzira ya bugufi yifashishwa n'abanyekongo bavuye mu mujyi wa bukavu berekeza i bujumbura aho kunyura i buvira ngo bambukire mu gatumba mbere y'uko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itosekara mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu aba banyekongo nabo imodoka zabo kuri uyu wa mbere zageragaha kuri ruha zishaka kwambuka hakurya mu Burundi zigasubizwa inyuma nubwo batemeye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika ariko nabo bagaragazaga akababaro no gutungurwa abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko imipaka ifunguye ikibazo gisigaye gusa ku ruhande rw'u Burundi maze kumva ibyo byose nahamagaye bwana kaniziyusi bihira impuguke mu by'ubukungu abanza kumbwira ko iyi ngingo yo gufungura umupaka yari yaratinze imipaka byari bikwiye rwose byari byarakerewe ahubwo ko ifungurwa abanyarwanda n'abaturanyi tugahahirana uwejeje imyaka ye akabasha kuyigurisha yisanzuye ukeneye ikintu kitaboneka mu rwanda cyangwa kitaboneka uganda cyangwa kitaboneka i burundi umuntu aka- akakibona ngewe nicyo kintu mbona ko ubukungu bugiye kuzamuka kuko guhahirana byari byaratumye tuzamuka kandi igihugu cyari cyarazamutse umusaruro mbumbe wari warazamutse kubera ko umuntu yarakoraga avuga ati icyo nkora ndabona aho nkigurisha ndongera umutungo hari n'abari barabonye amasezerano n'abanyamahanga kugira ngo bajye babagemurira ibintu ibyo byose byari byarahagaze hari n'abari baragurishije mu mabanki ba- ubucuruzi bwabo bwahagaze birananirana ndetse bamwe baterezwa cyamunara ibyo bintu byose ubu byavuyeho umuntu arisanzuye mu gucuruza ahubwo icyo nasaba ni uko n'amabanki yakurikira agashaka amafaranga agaha abantu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baba ari abakeneye makeya baraba- baba ari abakeneye menshi bakayabona bagashora bakongera bagacuruza ibintu bikagenda neza ubukungu bwacu bukazamuka ariya mafaranga asabwa abaturage yo kwipimisha ibihumbi mirongo itatu kugira ngo babashe kwambuka umupaka biriya ntabwo byo bishobora kuba icyo wakwita imbogamizi ku migenderanire Eh, birumvikana ni imbogamizi abaturage benshi ayo mafaranga ntayo bafite hari igihe abenshi aba ari igishoro ubundi kuko tutakwirengagiza ko covid iriho nabo bakibwa bitanu n'ubundi iyo basuzumye kuri bitanu babona ko nta covid urwaye bitanu buri muntu yayihanganira akayatanga ariko ntihagire umuntu urwaye winjira cyangwa usohoka uwo basanze arwaye akaba aretse akabanza agakira avurwa ku buntu akabanza agakira akabona kugenda utanga bitanu bagasanga ari muzima bakamureka akagenda yakongera yanagaruka kuko aba agiye ntawe uzi ibyaho yagaruka bakongera bakamupima urabona bifata umwanya muto cyane basanga arwaye akavurwa basanga ari muzima akajya mu bandi yewe nicyo mbona nayo ibihumbi mirongo itatu ni amafaranga menshi cyane Eh, kandi hari abajyayo hafi buri munsi uba urumva buri munsi utanga ibihumbi mirongo itatu mu kwezi watanga miliyoni yaba ari amafaranga menshi cyane kandi abenshi ntibayabona hari icyo wabona nk'ingaruka ku kuba u rwanda rwarafunguye imipaka ku baturanyi ariko ku ruhande rw'uburundi twavuga ko hari ibyo bakinoza kuba uburundi butarahise bufungura byo ingaruka ni izihe mu rwego rw'ubukungu
n'ubundi baravuga ngo nta bantu bitsamurira rimwe Eh, abarundi n'ubundi bakunze gukora ibintu bagenda buhoro babyita ngo baba bashishoza yego ntabwo twabibarenganyiriza rero nabo uko bashishoza ndabona bashishoza neza mu minsi iri imbere kuko bakiye abaminisitiri bacu banyuranye bakira intumwa zinyuranye kuba barazakiriye bu- byonyine ubundi batazakiraga ni ukuvuga ko ibintu birimo kugenda neza Eh, nkabona rero mu gihe kitarambiranye ndetse njye navuga ko mu gihe kitarenze ukwezi umupaka w'uburundi bazaba bawufunguye ahasigaye nabo twongere dukorane kuba batarawufungura ingaruka ntabwo ari nziza birumvikana twifuza rero ko bawufungura nawo tugahahirana ibintu bikagenda neza n'abavandimwe tugashyingirana ibintu byose mbese bikagenda neza ndamushimiye cyane bwana kaniziyusi bihira uhugukiwe iby'ubukungu ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ari nawe unadusoreje nshimiye bagenzi banjye asumta kaboyi pierre claver niyo nkuru desire hatungimana na temistokle mutijima bamfashije muri dusangira ijambo nshimiye n'abaturage twaganiriye muri iki kiganiro ndetse namwe mwadukurikiye ndabashimiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na eho bagira ubusa naho utaha
ntacyari umushyikira nono ku bindi mwebambe mu mubano w'abantu mu mubano w'abantu ntacyari umushyikira nono ku bindi mwebambe mu mubano w'abantu mu mu mubano w'abantu ntacyaruta umushyikirano no ku bindi mwe bambe mu mubano w'abantu